iri ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika yiga kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro rero by'uno munsi bigira ngo bitangurire ku makuru y'irya nino ayo makuru y'irya nino nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibiganiro hagati y'ubugirigi n'ibihugu bikoresha ifaranga rimwe bisa n'ibitari ko biragenda neza kuva aho ubugirigi bafatiye ingingo y'uko bwocisha ibyo busabwa n'ibyo bihugu bya buraya muri referandoma iyindi nkuru mwamenya ni uko ibiganiro hagati ya irani n'ibihugu rutanu rutura n'ubu bikibandanya izo nkuru rero n'izindi mugira ngo muzikurikirane muri aya makuru akurikira mushikirizwa na jewe arufonso ndayikengurukiye ndabahaye rero bwa kemwebwe mwese muri kumara kwirikirana amakuru nk'uko nari ko ndabibabwira rero ibiganiro hagati y'ubugirigi n'ibihugu bya buraya bikoresha ifaranga rimwe hamwe na cakigega mpuzamakungu fmi bisa n'ibitariko biragenda neza kuva aho ubugirigi bufatiye ingingo y'uko banza kubaza abanyagihugu b'abagirigi ingingo basabwa ibyo basabwa guhindura n'ibyo bihugu bya rutura mwomenye yuko ubugirigi bukeneye amadolari umuriyaride kugira ngo bunagure ubutunzi bwabwo ari bukabanza kuriha hafi miliyari zibiri z'amadolari y'abanyamerika geraniye cayiga mpuzamakungu fm ku isango ritarenga itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu ibyo bihugu vya buraya rero bisaba ubugirigi kugira utwigoro mu bugira ico buhinduye mu itunganywa ry'igisa c'ubutunzi ubugirigi nabwo bugashaka gucisha iyo ngingo nk'uko nabibabwiye muri referendum no kuvuga kubaza abanyagihugu iyo nayo referendum nayo ikaba ikitekanijwe kuba kuri ku muri uku kwezi kw'indwi itariki zitanu ibyo bihugu rero byabura bikoresha ifaranga rimwe ariryo bita zone ero byaranse guha irindi sango ubugirigi bikavuga yuko icyo gihugu cyafashe ingingo batabanje kubija inama ibindi biganiro biriko biravugwa ni ibiganiro hagati ya irani na bya bihugu rutura byo ku isi bigizwe na leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubushinwa ubufaransa ingwa y'ubwongereza n'ubudage byabananije kuri uyu munsi wa gatandatu ibyo biganiro bikaba birabera muri australia bigamije kugondoza leta ya irani kuraba kureka abagenduzi mpuzamakungu bakagenzura aho bikeka ko hari inganda zikorerwamo ibigwanisho by'ubumara bimwe bita arme nucleaire ibyo bigo nabyo bigaheza bigatezura ibihano byafatiye irane mu by'ubutunzi isango n'abanduka ibyo bihugu byose bitegerezwa kuba byagize icyo bishikako ngo ni ku igerekezo rya mirongo itatu ryo ku kwezi kwa gatandatu abakwirakirana ibintu hafi bavuga ko ibyo biganiro bisa n'ibya nyuma byofasha kugira ngo leta zunze ubumwe na irane ntibisubire kurabana nabi bigatako bigaha icizero ibihugu bikeba byo muri kajya karere k'abarabu ko kubaho bitekanye bya bihugu bitanu bya rutura rero bivuga biti irani itegereza kugira utwigoro dukomeye mu bijyanye na politike bati muri ibyo rero harimo kugabanura umurindi w'ubushakashatsi mu bijyanye no gukora ibyo bigwanisho korohereza abagenzura izo nganda zo kubikora ari inganda za gisiga cyangwa za gisivire hamwe rero no kwemera ko bitagenze uko amasezerano ibyo bihano bitagenze uko birenze kuri ayo masezerano ibyo bihano byoca bisubira mu ngiro bisubira mu ngiro atagisabwe umwanditsi w'umunyayirane kamiriya entekabifad abi New York ni Dubai we yavuze ati kigoye si ayo masezerano ajanye no gukora no gukora ibirwanisho ati giteye amakenga nico irani kizokoresha ubwo butunzi nko mu gihe ivyo bihano vyohava yagize ati birashoboka ko ico gihugu cokoresha coca gikoresha ayo ubwo butunzi kironse kugira ngo kironke igihagararo kinini muri ako karere gice mbere gihagarara ku gakanu ibindi bihugu biri muri ako gace nagira ndabibutse ko muri kumurakwirikira iradiyo ijwi rya amerika rivugira i washington muri siriya naho babarwanyi b'abakiride birukanye wa murwi barwanyi ba islamic state mu mujyi wa kobani wari umaze iminsi uri mu minwe y'abarwanyi ba wabambwe isis ibyo byemejwe n'umunyamakuru rudi muhammed amani asanzwe akorera muri uyu mujyi nyine imyayeho uwo murwi ufatiye amakaritiye ari mu micungararo y'icyo gisagara abanyagihugu barenga mirongo irindwi na bane barahasize ubuzima umwanditsi wo ku kinyamakuru associated press avuga ko ubu abo bakiride bariko barahiga abarwanyi b'aba islamic states boba bacinyegije muri ayo makaritiye mwamenya ko ico gisagara ca kobani abarwanyi b'abakiride bari bakigaruje umuheto mu ntango z'uyu mwaka bafashijwe na wa na rwa runani rw'ibihugu rurimwo leta zunze ubumwe za amerika biriko biragwanya uwo murwi islamic states cane cane bikoresheje ibitero vy'indege abagore babiri bishwe n'ibibombe bari bakenyereye ko ibyo byabereye ku birometero mirongo ine mu buraruko bw'umujyi mayiduguru abo bagore bari ko baragerageza gusaba abo bunguruza mu miduga ariko abadereva bo muri iyo micungararo basigaye batinya kunguruza abantu kubera impanuka nyinshi zimaze gushika abantu bakenyereye ku mabombe bakabituritsa bari mu miduga y'ababunguruje ibyo byabaye mu gihe ku munsi wa mbere umugore nk'uyu yaturikije ikibombe mu isoko ry'ifi aho imaduguru nyine abantu bashika mirongo itatu bakaba barahasize ubuzima naho icyo gitero atabacemanze umupolisi w'aho imayiduguru yabwiye iradiyo ijwi rya amerika ko icyo gitero gishobora kuba ari icyagizwe na wa mugwi boko arama mwamenya ko uwo mugwi umaze kunyuruza abagore n'abigeme benshi bagasigara babakoresha mu bitero nk'ibyo ibyo bibaye kandi mu gihe muhammad buhari perezida mushasha wa nigeria yimuriye ibiro vya gisirikare mu mujyi wa maiduri kugira ngo ashobore kurwanya neza uwo murwi w'iterabwoba boko haram iyindi nkuru ni ubwicanyi bwabaye kuri uyu kwabaye kuri uyu munsi wa gatanu muri tunisiya ku ihoteli imperiale iyo ni ni ku nkengera iba hari mediterane aho umuntu yuguruye umucanwa akarasa abantu bashika mirongo itatu n'umunani bakaba abantu bashika mirongo itatu n'umunani bakaba barazize ubuzima abarenga mirongo ine nabo barimwo abongereza abadagi ababirigi n'abandi bakaba barakomerekeye benshi muri abo bari abakukuruke bari baje gufata iminsi mikeyi y'akaruhuko wamugura islamic state wamaze kwemanga ico gitero naho abacitse ku icumu benshi baciye bafata utwabo bagatekera hariho abandi bashimye barahaguma bakavuga yuko ico urwo rukuva rwabasanze ngaho n'ahandi rushobora kubahasanga ico mwomenya ni uko ico gisata c'ukwakira ingenzi cari mu bisata bikomeye cyane byinjiza amafaranga byinjiriza amafaranga leta ya tunisiya leta ya tunisiya rero ikaba yaciye ifata icemezo cyo gukomeza umutekano mu bibanza bigenderwamo ingenzi no mu micungararo yabyo ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu cya kuwait aho mu gihugu cya kuwait rero uyu munsi ku wa gatandatu ariho bashingura abantu mirongo ibiri n'indwi abo mirongo ibiri n'indwi nabo bakaba baguye muri bwa bwicanyi bwabera mu musigiti w'abashiyite aho hari muri kuwait city aho icyo kibombe caturikiye caturikiye kikakomeretsa kikica abantu mirongo irindwi kuko nabibabwiye umusigiti nawo wari wuzuye abaje gusenga ku munsi wa, wa ijuma aho no kuvuga umunsi wa gatanu kandi hari mu kwezi kwa ramada nagira ngo rero ndabashikirize uh, incamake y'amakuru twari duhejeje kubashikiriza aho nababwiye yuko abagore babiri bishwe n'ibibombe bari bakenyereye ko ibyo bikaba byabereye ku birometero mirongo ine mu buraruko bw'umujyi mayiduru aho ni muri nigeria muri siriya naho b'abarwanyi b'abakiride bashoboye kwirukana uwo murwi w'abarwanyi baba islamic states mu mujyi wa kobani wari umaze iminsi uri mu minwe y'abarwanyi baba isis iyindi nkuru twababwiye ni ibiganiro biri hagati ya iran na bya bihugu rutura byo ku isi bigizwe na leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubushinwa ubufaransa ingoma y'ubwongereza n'ubudage byabandanije kuri uyu munsi wa gatandatu ibyo biganiro ariko bikaba byamaze gutora inyishu mu mwanya gushika ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi iyindi nkuru eh, twabashikiye ko ni ni ibi biganiro biriko biraba hagati y'ubugirigi n'ibihugu vya buraya bikoresha ifaranga rimwe imwe bita zone ero eh, hamwe na cayiga mpuzamakungu fmi bisa n'ibitariko biragenda neza ivyo bihugu bikagiriza ubugiriki yuko bwafashe ingingo i- bwafashe ingingo eh, yo kubaza eh, abanyagihugu muri kimwe bita referendum ba- bababaza yuko izo ngingo aba- aba- ibihugu vya buraya vyasabwe byabasavye bishobora ku ku- eh, bishobora kubishira mu ngiro aho rero niho hagurukiye ibyo biganiro byacu nagira ngo mundindire mu kanya gatoyi ndaheza ndabashikiriza ibindi biganiro umwanya uza kuza murakoze
arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'ugwaruka mu rwanda
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo abari ku murongo wa radiyo ijwi rya amerika turabasuhuje ku ijana kane n'ibice bitatu fm tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ikiganiro ejo ni ikiganiro mugezwaho n'umuryango ejo youth eco tubibutse ko kandi mugikurikirana buri cyumweru saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu za mu gitondo muri studio ni gerozene mugwaneza mfatanyije na nicole umuziranenge mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM kubaka amahoro bica mu nzira zitandukanye kuri uyu munsi turaza kwibanda kuri bimwe mu bikorwa bigamije kubaka amahoro ahari buze kwibanda ku mugoroba w'ababyeyi igikorwa gihuza ababyeyi b'abagore ndetse n'ab'abagabo bakarebera hamwe bimwe mu bibazo biboneka mu miryango yabo bakanaboneraho no kubishakira ibisubizo ese ubundi umugoroba w'ababyeyi ni iki umariye iki umuryango nyarwanda mu murenge wa Shyorongi mu karere ka Rulindo akagari ka Kijabagwe umudugudu wa Gaseke ubwo hari hateraniye ababyeyi bari mu kagoroba k'ababyeyi bagize icyo badutangariza reka kandi mboneraho umwanya wo kubamenyesha gahunda tubafitiye yo kuzajya tubagezaho ibiganiro mpaka twajyanye n'abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye uyu munsi muraza kumva ikiganiro mpaka muri buze kugezwaho n'umunyamakuru wacu ukorera mu ntara y'Iburasirazuba akaba yaragikoranye n'abanyeshuri biga muri Lycée Dirac Muhazi namwe mudukurikiye mushobora kuduha ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro mutwoherereza ubutumwa kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu cyangwa se ukatwandikira kuri paje yacu ya facebook ariyo ejo youth eco ukaba kandi watwandikira kuri email ejo youth eco arobas gmail akadomo com ikaze mu kiganiro ejo ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubereye mu gutangira ikiganiro reka duhere ku cyegeranyo mugenzi wacu karere wizeye na antoine dushimiyimana baduteguriye ku mugoroba w'ababyeyi
mu rwego rwo gushaka kwikemura ibibazo no gukosorana hagati mu baturage leta y'u rwanda yashyizeho gahunda y'akagoroba k'ababyeyi mu rwanda hose ubu gasigaye kari ku izina ry'umugoroba w'ababyeyi icyo gitekerezo kikaba cyaravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango hagamijwe gukemura ibibazo by'amakimbirane ashingiye ku gitsina muri sosiyete nyarwanda guca ubukene ubwigunge ndetse n'ubusumbane mu miryango mu rwego rwo guharanira kwiteza imbere ku banyarwanda bose amakuru atangwa na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije prof agaragaza ko kubera umumaro wagaragajwe na gahunda y'umugoroba w'ababyeyi ubu ugomba guhuza ababyeyi bose abagabo ndetse n'abagore ngo kuko washyizweho kugira ngo bajye bicara hamwe bungurane ibitekerezo ku ngamba zafatwa n'abagize umuryango kugira ngo barusheho kunoza imibanire yabo bakumira kandi bakemura amakimbirane yo mu ngo mu bushakashatsi n'icyegeranyo cyo mu bihumbi bibiri na cumi na kane byashyizwe ahagaragara na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango byagaragaje ko ubwitabire buke bw'abagabo ku mugoroba w'ababyeyi bwagaragaye mu gace ka kirwaho mu karere ka nyarugenge naho aho abagabo bakunze kwitabira umugoroba w'ababyeyi ni mu gace ka senga mu karere ka karongi uturere twagiye tugaragaza ubwitabire buke bw'abagabo ngo byaterwaga n'uko bakekaga ko ari gahunda ireba abagore gusa nyamara mu itangira ryawo hari n'abagore batiyumvishaga icyo bazajya baganira muri iyi gahunda y'umugoroba ariko ngo ubu bamaze kuyisobanukirwa ndetse kandi baranitabira bikaba byaragaragaje kandi ko mu rwego rw'imiturire umubare w'ubwitabire mu mijyi uri hejuru ugereranyije n'uwo mu byaro ubwitabire mu mijyi buri kuri mirongo ine na gatanu ku ijana naho mu byaro uri kuri cumi na gatatu ku ijana kuri ubu abaturage b'impande zose mu turere tw'u rwanda bahagurukiye guhurira mu mugoroba w'ababyeyi aho bakemura ibibazo bimwe na bimwe bahura nabyo mu midugudu aho batuye atari ngombwa ko bahora basiragira mu buyobozi bimwe muri ibyo bibazo harimo kwigishanya mu bijyanye n'imirire myiza iterambere ndetse no guhangana n'ihohoterwa ribera mu ngo n'ibindi
arakoze Carlene na antoine kuri iki cyegeranyo baduteguriye umunyamakuru wa ejo epafrodite ndungutse yagiranye n'abanyeshuri bo muri sedi lake muhazi insanganyamatsiko ikaba yaragiraga iti ese umwana yagakwiye gutanga ikirego igihe habonetse ihohoterwa hagati y'ababyeyi be bombi turi hano muri lise dirake muhazi asipeje aho tugiye gukora ikiganiro mpaka n'abanyeshuri bahigamo ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa ndungutse epafrodite tugiye kugirana ikiganiro mpaka ikiganiro mpaka cyacu uyu munsi kiribanda ku ngingo igira iti ese umwana akwiye gutanga ikirego igihe habonetse ihohoterwa hagati y'ababyeyi be mfite impande ebyiri hano hari uruhande rubyemeza hari n'uruhande ruhakana mu gutangira reka mpere ku ruhande rubyemeza murakoze buri mwana akwiye gutanga ikirego iyo ari umwana uciye akenge ari umwana uzi ubwenge uzi icyo gukora agomba kureba ikiri ngombwa n'ikitari ngombwa ndunganira mugenzi wanjye neza umwana kuba yatanga ikirego ngewe ku ruhande rwanjye ndabyemeza ndetse kandi mbona binakwiye kubera ko bivuze yuko bishobora kumwubakira ejo heza hazaza ndetse afatanyije n'umuryango wiwe murakoze ndemeranya n'iyi nsanganyamatsiko igira iti umwana akwiye gutanga ikirego igihe habonetse ihohoterwa hagati y'ababyeyi be bombi yego nibyo ni ukuri kubera yuko atagitanze ashobora gucikisha amashuri ye hashobora kuvuka ikibazo cy'uko ababyeyi bakicana cyangwa hakaba ikindi kibazo cy'uko imiryango itumvikana bitewe n'izo mpamvu murakoze cyane kugaragaza ingingo zanyu mushingiraho mwemeza ko umwana akwiye gutanga ikirego hanyuma ku rundi ruhande mfite uruhande narwo ruvuga ko umwana adakwiye gutanga ikirego
kuri iyi nsanganyamatsiko iyo dufite hano ndayihakana ubundi tuzi ko mu muco wa kinyarwanda nta mwana utanga utambutse ikirego ababyeyi batamuhaye uruhushya ubwo ni umuco mukeya icya kabiri kandi abanyarwanda bajya baca umugani igisiga cy'urwara rurerure kimenye inda rero hagati aho ngaho iyo utanze ikirego hakagera wenda nk'amakimbirane aba mu muryango bagafunga so cya gihe uba utaye amahoro iwanyu ese iyo ureze umubyeyi wawe bakaba bamutambikanye kandi nawe ukurira gasikurufizi ninde wundi uzaturuka hanze y'umuryango akaza ko gasikurufizi kugira ngo usubire ku ishuri icyo ngicyo kiragaragara yuko waba wisenyeye umuryango urakoze cyane murakoze no ku ngingo zanyu muduhaye reka ngaruke ku ruhande rubyemeza mwumvisha ibyo bagenzi banyu bavuze niba hari n'icyo mushaka kubabaza mubabaze murakoze nanone ndashaka kongera ku byo bagenzi banjye bavuze bavuzemo gusenya umuryango aho ngaho iyo hajemo intonganya hagati y'ababyeyi umuryango uba wasenyutse kuko umuryango ushingiye kuri abo babyeyi bombi nta kuntu rero wambwira ngo gusenya umuryango wowe ugiye kurega kandi umuryango wasenyutse ahubwo uba ugiye kwitabaza kugira wongere wubake umuryango ku yindi nshuro abantu benshi bari kwibanda kuvuga ngo gufunga ntabwo ari ko inzego zose zifunga
gusa ntabwo nemeranya na bagenzi banjye ko ibyo bavuga bashobora kuba batabizi neza ahubwo numva ko umwana akwiriye gu- gutanga ikirego n'ubundi ujya kurega ibintu byarenze byarenze imiryango byarenze aho hose ese ikintu cya mbere mbanza nkubaze urabizi mu rubanza habamo icyo bita amahazabu ese ni papa nabitanga ayo amafaranga atanze niyo akagufashije mu byo wari ukeneye ayo ngayo yagize gute yangiritse ahamwe nta ngaruka mubona zabamo mu gihe umwana aramutse avuze ati ngewe ngiye kurega
murakoze Ah, mu kinyarwanda bajya bagira umugani bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza ntabwo gufungwa ari ihame kuba kuri leta habamo no kugira inama nk'uko nakomeje kubibabwira
ingingo ni nyinshi cyane ariko ndagira ngo tugane ku musozo ngo hari amateka yaranze abanyarwanda cyane cyane umugore agahohoterwa agaceceka bikaba aho ngaho ubwo n'umwana yaceka kuko ntawe yabijyanaga murakoze hari igihe habayeho kuvuga ngo wenda abagore bari barakandamijwe mu gihe cyashize bahabwa ijambo ndetse habaho no kuba bavuga yuko habaho uburinganire ndetse niho hagiye hagaragara impfu nyinshi z'abantu bicana mu miryango kubera ko yagiye kumurega baramufunga kugira ngo bamukange none ntagaruka yarazanye umutima mubi akaza agahita yica nde wa mugore ese ubwo niba umwana nawe abibonye agahita yirukangira mu mategeko akagenda bagafunga umubyeyi uwo mwana bajya muri ka kazi aba agakora kugira ngo ateze imbere umuryango cyangwa ahubwo niho bari buhurire na bya bibazo by'iki by'ubukene n'iki njye sinemera ko umuco wa kinyarwanda hashobora kubaho guhohotera ugakomeza ubiceceka paka upfuye kuko turi abantu kandi tugomba guharanira uburenganzira bwa muntu murakoze reka dusoreze hano mbashimira kuba mwagize uruhare muri kino kiganiro byose ko ikiganiro twagikoreye muri lise dirake muhazi asipeje epafrodite turamushimiye cyane ikiganiro ni ejo kuri radiyo ijwi rya amerika hari igihe uza akanguka amasuya waga wumuka uza asanga agatima kagihari ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch nk'uko twabigarutseho dutangiye iki kiganiro ubwo abanyamakuru ba ejo banyarukiraga mu karere ka rurindo mu murenge wa shyorongi mu kagari ka kijabagwe mu mudugudu wa gaseke harimo habera umugoroba w'ababyeyi icyo bigiramo n'icyo bibamariye ni mu nkuru ya mugenzi wacu mizo crispin afatanyije na hitimana david inyigisho aha turi ni mu karere ka rurindo umurenge wa shyorongi akagari ka kijabago mu mbuga iri mu mudugudu wa gaseke ahari kubera akagoroba k'ababyeyi ndabona ababyeyi bakabakaba makumyabiri aribo bakitabiriye ariko uko iminota igenda yicuma ni nako abandi bagenda baza abahageze bicaye bakoze uruziga mu gihe ubahagarariye abari hagati ari kubaganiriza ku gushaka umwanya wo kuganira hagati y'umuryango
umubare munini w'abaje muri aka kagoroba k'ababyeyi biragaragara ko ari abagore ariko hamwe n'abagabo bakajemo baratubwira impamvu bitabira gahunda y'akagoroba k'ababyeyi ndetse n'ibyo bamaze kukigiramo nitwa mukankuranga nyansiye nkaba mfite imyaka makumyabiri n'itatu impamvu nahisemo kwitabira aka kagoroba k'ababyeyi mba mbona nk'ingo zibanye nabi zimaranye igihe nkavuga ati wenda nanjye ejo hazaza sinamenya nshobora kubana nabi n'umugabo nkabwira abo dukorana bakaza bakatunga tukabana neza nitwa karangwa celestin nkaba mfite imyaka mirongo itanu n'irindwi ngewe impamvu nkitabira ni uko mba naje mu- mu kagoroba k'ababyeyi kugira ngo mbese dukemure ibibazo by'abantu mbese nk'abo ngabo bakiri batoya bagira ibibazo kuko tugenda tubagira inama nitwa mukaneza emerita afite imyaka mirongo ine n'itatu ubundi njye ndi umuntu wibana ariko ufite abana najyaga nkunda wenda kumva ko ikibazo cyambana kirekire nkatuka abana nkabatoteza ariko akagoroba k'ababyeyi katwigishije ikintu cyo kuvuga ngo ni ugutoteza umwana no kumuhohotera wenda ndi umudamu ko unywa akagwa ariko kubera ko bakunda kutwigisha ngo kunywa akagwa wenda ukiyandagaza nabifatiyeho nkabona ko kwiyandagaza wenda nanyweye urwagwa ari ibintu bibi gahunda y'akagoroba k'ababyeyi yifashishwa mu gukemura amakimbirane yo mu ngo inosari udahumbira n'umufasha we odette mukahigiro imfura yabo igeze muri kaminuza twabasanze muri ako kagoroba k'ababyeyi dore ko iyi gahunda hari uburyo yabafashije ikibazo cya mbere ndagira nti niba nje nkamubwira ngo mpa ibiryo icyo gihe kandi nasinze pe sinakoze sinahinze sinagize akambwira ati se uranyakwicakura wansigiye natetse ese nawe naciye inshu asanga ubwo kosa ni iryanjye ariko sindyemere kubera ntawe ungira inama aho naziye mu kagoroba k'ababyeyi byose ntabwo bizongera inama dukura mu kagoroba k'ababyeyi irahagije iradufasha cyane akagoroba k'ababyeyi katugiriye akamaro kuko nkanjye ndi umuntu wari warazengereye cyane njengerejwe n'umugabo kubera ko yarazanye undi mugore wa kabiri ubu ngubu nkaba nshima akagoroba k'ababyeyi ko kuva nazamo n'umufasha wanjye dusigaye twumvikana ku mahoro mbona afite n'ubwitabire bw'uko ashobora kuzagira icyo amarira tugafatikanya muri make akagoroba k'ababyeyi muri uyu mudugudu gafitiye akamaro kanini abakitabira kuko buri iyo bagiye guhura buri muturage yitwaza igiceri cy'ijana cyo gushyira mu gasanduku k'ubwizigame aha baragira inama abandi babyeyi batakitabira bamwe baracyafite imyumvire mibi yo kumva ko twebwe tujya mu kagoroba k'ababyeyi nta mirimo tugira ariko ejo hazaza nibamara kubona tumaze gufata imyumvire myiza igaragara mbese buri muntu arimo kubasha kubona igitenge cyangwa arihira umwana minerivare nibwo buri umwe wese azavuga ati e ba bantu bafite icyo baturushije nabagira inama y'uko bagombye kuza kuko mu mudugudu tuba turimo turi abantu mbese baturanye begeranye kandi bagomba kubana neza bakabana neza no mu ngo zabo mbese bikagenda neza baje twese twaterana imbere tugasanga nta kibazo cyaba cyakongera kubaho ki- kihohoterwa cyangwa kurwana kugira gute ibintu nk'ibyo bya- ntabwo byakongera kubaho ndumva baramutse baje ari ufite umugabo karamwigisha nanjye ubana n'abana karanyigishije ariko hari benshi nk'uko basenya ingo zabo ugasanga arirwa atimbagurana n'umugabo akagoroba k'ababyeyi kagoroba kagira inama abantu imyitwarire yo mu rugo kwitondera umwana ese kwitondera umugabo kubaha umugabo wawe ese kubahana n'abana ufite si abo gusa twaganiriye sharire mukeshimana ni umuyobozi w'aka kagoroba k'ababyeyi aratubwira uruhare akagoroba k'ababyeyi kamaze kugira mu kugabanya amakimbirane yo mu ngo muri uyu mudugudu nari nkunze kujya mu yandi manama nkagenda nkopera ariko nkasanga ibya- ibiba ahandi n'ahabitahaba ndavuga no kugira ngo ibintu bikomere kadushyireho n'ijana rya buri munsi tuzaduhuriraho rimwe mu cyumweru tujye turitanga tuzafunguze konte ayo mafaranga azagira igihe azatugezaho hari mituweli dushaka ari ukujyana abana ku ishuri icya mbere ni uko nta makimbirane tukigira ikindi cya kabiri cyo katumariye ni nk'uko tujya nko mu rugo rw'umuntu tukajyayo tukigisha nk'umuntu warayatunganye n'umugore tukumva ku mpande zombi ikibazo kiri ukamenya n'aho byaturutse iyo tumuhanye rero icyo gihe tuba tukoze iki dukoze igikorwa cyo kubanisha aba bantu neza
tubibutse ko tukiri mu kiganiro ejo mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera n'urenga hamwe ritarenga Ni mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM dukomeje ikiganiro ariya tetagwiza na yive nkuye mu ruge baganiriye n'urubyiruko rutandukanye ku kamaro k'umugoroba w'ababyeyi njyewe nitwa bishute ezekeri nkaba ndi umukuru w'umudugudu w'umuremamanga akagoroba k'ababyeyi ka- kahuzaga abadamu bagateranira ahantu mu mudugudu noneho bakaganira ku bibazo by'ingo zabo byari ibintu byiza cyane ariko noneho kacitse intege bitewe n'imyumvire wigendana n'ubuyobozi nitwa mukeshanyana korodina tubona akagoroba k'ababyeyi ari keza kuko iyo hari bagenzi bacu bafitanye amakimbirane tubegeranya tukayakemura icyiza cy'akagoroba k'ababyeyi ababyeyi bafitanye amakimbirane ba- twarabegeranyaga noneho ibibazo tukabikemura n'ingo zifite amakimbirane umudamu n'umugabo nabo twarabazanaga mu kagoroba k'ababyeyi tukabikemura I- ni byiza cyane akagoroba k'ababyeyi ni ikintu cyiza ni ahantu abadamu bahurira bakaganira ku byubaka ingo eh, bakagenda bungurana ibitekerezo bagahugurana bakigishanya harimo nk'ababa bafite ibibazo mu mu ngo zabo kwiteza imbere n'ibindi byinshi bagenda bunguranaho ibitekerezo mu iyo bateranye ntibabura byinshi bagenda baganiraho igitekerezo cy'akagoroba k'ababyeyi ni cyiza pe ariko iyo amabanga y'abagore n'abagabo yatangiye kujya muri mu ruhame mba mbona urugo ruri kugenda rusenyuka gusa cyaje gikenewe mu muryango nyarwanda akagoroba k'ababyeyi rero ni keza karushaho gufasha abadamu ah, mu bibazo bafite bakarushaho kwiteza imbere Eh, ibibazo bafite bakabikemura bakagirana inama mu byo batekereza imishinga bategura bakarushaho kwishyira hamwe bya bibazo by'ubukene bakabisiga akagoroba k'ababyeyi ni ahantu abantu ba- abantu bose bahurira ntabwo ari ak'abagore gusa ari abagore ari abagabo bakicara bakaganira ibibazo biba mu ngo iby'urubyaro bakaganira ku bintu byinshi by'imikorere iterambere ri- ri- ba- bateganya byose bika- bakabihuriza hamwe bagakuramo igifite akamaro akaba aricyo bazajya bashyira imbere ejo bakongera n'ejo bundi gutyo uko babonye umwanya ku minsi bihaye muri buri mudugudu akagoroba k'ababyeyi icyo nkatekerezaho ni ak- ni akagoroba k'ababyeyi gafasha ababyeyi gushyi- guhura bakagira ibitekerezo bungurana hagati yabo abafite- haba harimo abafite ibibazo bakabasha kubikemura n'ingo zitagenda neza muri- bagabasha nyine gu- kuba baganira ingo zabo zikagenda neza mwe mwese bakunzi b'ikiganiro ejo indirimbo ndakwizera y'umuhanzi King James ibashimishije cyane kandi turayibatuye n'umutima wacu wose
genda kwizera turi kumwe cyangwa se tutari kumwe ntuzigere ugira icyo wikeka genda kwizera
mubandanya gukurikirana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje mwese abatwumva hano kuri mikoro ni etienne karekezi ijwi ry'amerika rimaze iminsi ritangiye ibiganiro ku mpaka ku kibazo cyerekeye itegeko nshinga mu rwanda n'ikibazo cya manda ya gatatu ya perezida w'igihugu mu rwanda mu biganiro byacu byashize twatumiye abanyapolitiki banyuranye twatumiye impuguke z'ingeri nyinshi twatumiye abasesengura batugezaho ibitekerezo byabo mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye nitwa christine mukabunani mpagarariye ishyaka piyesi imberakuri ndabasuhuje kandi ikaze ku ijwi ry'amerika madame christine mukabunani muraho neza muraho neza izi mpaka zatangiye ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga muzi neza ko abanyarwanda barenga ahubwo ni hafi miliyoni enye bandikiye inteko ishinga amategeko bayisaba ko yasuzuma icyifuzo cyabo igahindura ingingo y'ijana n'imwe izitira perezida kwiyamamariza manda ya gatatu namwe muri muri abo miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi murakoze cyane ishyaka piyesi imberakuri ku byerekeranye no guhindura ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ry'u rwanda a- aho rihagaze ni uko icyifuzo cy'abaturage igihe bazaba bose bamaze kwandika babisaba a, icyo twe tuzakora tuzareba neza ko byakurikije demokarasi nk'uko bivugwa nta bashyizweho igitugu tubigenzure neza nitubona byakurikije demokarasi tuzabishyigikira kuko ishyaka piyesi imberakuri riharanira demokarasi demokarasi ku bwanyu ni iki madame mukabunani twe twumva demokarasi ari igihe umuturage yahawe ijambo n'ibi bireba u rwanda ah, tubona demokarasi ah, ari ukureka abaturage bakisanzura niba koko bifuza guhindura itegeko nshinga bakabareka bakarihindura ariko nta gitugu kibaye nta bashyizweho igitugu nta uhatirijwe kuko hariho abaturage bamwe bavuga yuko bashyirwaho igitugu n'inzego z'ibanze ariko ibyo turifuza kuzabanza tukabigenzura neza icyo twifuza ni uko ntawashyirwaho igitugu abantu bakazifatira umwanzuro ku giti cyabo bakabikora uko babishaka bakarihindura cyangwa se ababisaba baba ari ba- ari bo bake icyo gihe ntirihindurwe ariko ibyo twe tubona hazitabaza referandumu kugira ngo abantu babitorere mukomoje ku gitugu cyaba cyarashyizwe ku bantu bamwe banditse bageza ubusabe bwabo ku nteko hari abavuze igitsure hari abavuze igitugu hari abavuze ko bandikiwe n'abashobora kuba barahawe amafaranga ibyo se muzabigenzura mute madame mukabunani ibyo kubigenzura ntabwo bikomeye kuko natwe turi muri abo baturage batuye mu rwanda duturanye n'abantu abaturanyi bacu kandi dufitemo abarwanashyaka benshi icyo gihe ntabwo byatunanira kubigenzura n'ubu ngubu tuba tubireba ariko ntabwo twari twabona igifatika bitwereka koko yuko icyo gisubizo kiba cyabaye niyo mpamvu dukomeje kubigenzura noneho twazabona bikurikije demokarasi koko twabikigize noneho ku giti cyanyu madamu kabuna ni mwe muri bariya bantu miliyoni eshatu zirenga mwandikiye inteko oya twebwe ntabwo twandikiye inteko ntabwo turimo mwe nk'ishyaka icyo muteganya ni iki icyo muzakora ni iki nk'ishyaka tesi mbera kuri ese aho duhagaze ni aho ni uko tuzashyigikira demokarasi uko bizaba bimeze kose kandi twe twabona nta n'impungenge zihari kuko n'iyo iriya ngingo yahinduka n'itahinduka ni hahandi abantu bashobora gutanga kandidatire mu bibiri na cumi na karindwi bazayitanga ntibizababuza mu ishyaka ryanyu pesi mbera ko ryemewe n'amategeko y'u rwanda mwe murateganya gutanga umukandida kuri aya matora ya bibiri na cumi na karindwi ntabwo turayifatira umwanzuro ah, tuzateranya kongere tuzateranya kongere ifate umwanzuro niba twatanga umukandida cyangwa se tutamutanga ariko ntabwo tuzaba tuzitiwe ibyo ari byo byose n'iriya ngingo y'uko yahindutse cyangwa itahindutse ahubwo tuzasuzuma byinshi bishobora gutuma twiyamamaza nitubona tubyujuje kongere izafata umwanzuro tutangaza icyavuyemo noneho reka turebe kuri iriya ngingo nyirizina tuvuze ku buryo gusaba bisa nk'aho byakozwe ariko iriya ngingo ubwayo yavugishije benshi mu minsi yashize kugeza n'ubu ingingo ya rimwe zeru rimwe ijana na rimwe ku bwanyu itegeko nshinga ryatowe nta myaka makumyabiri irashira perezida ryatowe uriho n'ubu niwe ukiriho abenshi mu bayobozi ririya tegeko ryatowe bariho n'ubu nibo bakiriho mwe kurihindura mu gihe kingana gitya musanga ari ibintu binyuze mu gaciro mwasobanurira urubyiruko rw'ejo ko ari icyemezo cyatekerejweho usibye iriya twe twasomye twasubiye mu itegeko nshinga turareba n'izindi ngingo yego tubona hariho ingingo zimwe nk'ingingo ya kabiri yemerera abaturage iha uburenganzira abaturage bwo kuba bakwishyuriraho bahindura itegeko nshinga igihe cyose babonye ko bibaye ngombwa iyo ngingo rero iyo uyisomye neza ugasesengura hariho n'indi n'izindi ngingo zigenda ubona zisa n'izisindagira ibyo ngibyo iyo ubisomye neza ubona ko abaturage kuba barimo kubisaba nta nta kibazo kirimo nta guhonyora demokarasi birimo gusa icyangombwa ni uko bikwiriye kuzaba mu nzira nziza ibyo by'igitego twavugaga bitarimo icyo mwita inzira nziza ni iki madamu kabunani bivuye ku baturage bivuye ku baturage ubwabo nta muntu ubihatirijwe bakabikora uko babishaka nyine ibyo ngibyo byo kubahatiriza bitarinze naho kuvuga ngo ah, perezida wa repubulika n'ubundi wari uriho ni nawe uriho ubu ngubu ibyo ngibyo buriya ibihe byicara bisimburana nk'uko abantu bavuga hari igihe abantu bemeza ikintu uyu munsi ejo bakabona bijyanye n'uko n'uko igihe kimeze bakabona bagihindura muribuka madame mukabunani iri tegeko nshinga ritorwa ryemezwa n'abaturage muri bibiri na gatatu icyashingiweho ni amateka ya jenoside u rwanda rwanyuzemo ariko cyane cyane abariteguye abanyamategeko n'abanyapolitiki bariteguye bashingiye cyane ku kintu cy'uko demokarasi yashinga imizi mu gihugu mubona guhindura iriya ngingo bitasubiza u rwanda inyuma ku bijyanye na demokarasi iyo mbireba niyo tubiganira mu ishyaka twibaza ko biriya bitasubiza u rwanda inyuma usibye wenda ibyo abantu bashobora kubona akantu gatoya bakakazabyukiraho ariko kubera ko n'ubundi ntabwo bazaba babujije undi muntu wese kwiyamamaza natwe turavuga ko nitumara gufata icyemezo kongere ibyemezo dushobora kwiyamamaza urumva ko itegeko ryahinduka niyo ryahinduka abashaka kwiyamamaza baziyamamaza ahubwo bagategura neza manifeste zabo bakabishyira imbere y'abanyarwanda bakabitora ntabwo rero ibyo byagakwiye gusubiza abantu inyuma cyangwa bihangayikisha abantu cyane cyane ko ari abaturage ubwabo bazaba babyikoreye nta wundi muntu wabigiye inyuma ngo abishyiremo igitsina murabyumva kenshi kundusha madame mukabunani abatemera ko itegeko nshinga ryahinduka kubera bamwe mu banyarwanda bavuga ko cyangwa bifuza ko perezida kagame yahabwa manda ya gatatu basobanura ko guhindura itegeko nshinga kubera impamvu y'umuntu umwe ko byaba ari amakosa ya politiki ahubwo yatera u rwanda ibibazo bitabarika ndetse nabivugaho ni uko aba- hariho n'abo tuganira muri- mu badashaka ko itegeko nshinga rihinduka ariko ntaguhe impamvu yumva adashaka ko rihinduka akavuga gusa ngo ngewe ngo ntabwo nshaka ko rihinduka ngo kugira ngo ngo perezida kagame ngo asu- ngo asiyamamaze ibyo byonyine ariko ntaguye impamvu zifatika mu gihe noneho abashaka ko rihinduka bo usanga bagiye batanga impamvu nyinshi zigiye zitandukanye bagasaba kudefanda nyine ibyo barimo gusaba abasaba rero ko ridahinduka bo bafite impamvu nkeya barimo bagaragaza neza ku buryo umuntu yabyumva ariko icyo numva ni uko nta kumenya demokarasi birimo ikindi ni uko bazabuza abandi bata abandi bantu ntiyamamaze ikindi ni uko atari umuntu umwe gusa n'ikindi gihe kuzarigenderaho uko imyaka izagenda isimburana abenshi bavuga ko ritahinduka basobanura neza ko iryo tegeko ryanditswe ryatekerejweho kandi ko abariteguye babitekerejeho na manda ebyiri zemejwe zari zatekerejweho bakibaza cyangwa se baka ntibumvikane neza n'abandi bifuza ko izo manda ebyiri zakurwaho kubera impamvu y'umuntu umwe bagira bati niwe bifuza gusa ko yakwiyamamaza akayobora u rwanda ibyo bikazitira abandi bakandida mubibona mute mwebwe ese numva ko ari umuntu umwe niba koko yego muri iki gihe abaturage baragaragaza ko bashaka ko perezida uriho akomeza ariko na nyuma yaho uko abantu bas- hari igihe abantu bafata umwanzuro w'ikibazo ari uko bageze ku kibazo nyine nyirizina njye numva ko niba bikurikije demokarasi ririya tegeko rigahinduka nyuma yaho abantu nabwo bazireba uko ibihe bimeze nabwo barisubiramo barireka uko rimeze kuko ni twebwe ubwacu tubyikorera twebwe abanyarwanda nta wundi muntu njye numva dufite uburenganzira bwo kuzamuka twongere turihindure cyangwa se turigumishe uko rimeze bitewe n'ibyo bihe uko biza noneho ikibazo cy'umwihariko madame mukabunani mwe mwifuza ko perezida kagame ishyaka rye rya fpr ryamusabye ko yakomeza kuyobora u rwanda bisaba n'ubundi byumvikana ko itegeko nshinga ryahindurwa mwe ku bwanyu mwifuza ko perezida kagame yakomeza kuyobora u rwanda ku bwacu ntabwo twavuga umwanzuro wacu cyane cyane ko tutaramenya niba tuzatanga umukandida cyangwa se tutazamutanga tumaze kumenya wenda yuko tutari mu mutange dushobora kuvuga tuti dushyigikiye undi muntu uko yatanga kandidatire ariko mu gihe ubu ngubu urumva ko twebwe dufashe umwanzuro tuba tuti tuzatanga umukandida ntabwo twaba tugishyigikiye undi muntu wo mu rindi shyaka twaba ahubwo ari twebwe nyine ibyacu turi kwishakira amajwi ubu rero ntacyo umuntu yatangazaho kubera ko ubwacu natwe tutarafata umwanzuro ibyerekeranye n'ibitureba byo gutanga umukandida cyangwa tutamutanga mukurikirana politiki ku rwego rwa afurika n'urwego mpuzamahanga iyo mureba ibibazo bya politiki n'umutekano muke mu gihugu gituranyi cy'u Burundi mukumva ko mu rwanda abantu bajya impaka zo kumenya niba perezida yafata manda ya gatatu musanga ibiri mu burundi ibyabaye muri burkina faso n'ahandi muri afurika bitakongeza u rwanda njye mbona bitandukanye kubera ko ibyabaye i burundi dufashe nk'urugero ibyabaye i burundi ni abaturage ba- barimo bigaragambya basaba yuko perezida atakongera kwiyamamaza mu gihe mu rwanda ho ahubwo abaturage aribo barimo gusaba ko yakongera akiyamamaza urumva ko biratandukanye birengerse eh, ku buryo abaturage niba aribo bigaragambyaga badashaka perezida none aha ngaha akaba aribo bamushaka ibyo ari byo byose ntabwo byaka uravuga abaturage ariko dutangira namwe mwumvikanishe neza ko hari abashyizweho igitsure igitugu n'ubundi buryo bwatumye batanga ubusabe bwabo iby'igitsure navuze ko tuzabigenzura neza kuko nta nta kintu gifatika kitwereka ko ari byo nubwo hariho abaturage babitubwira ko ariko bimeze ariko twavuze ko tuzagenzura tugakomeza kubigenzura neza tukareba ko ari byo tukanahanangiriza abayobozi bo mu nzego z'ibanze batareka abaturage ngo bihitiremo uko bashaka Tugarutse izo- hanyuma ibyerekeranye rero ni burundu byo rwose nk'uko nari maze kubivuga mbona ngewe bidahuye n'ibyo mu rwanda kubera ko ibyo abaturage benshi bemeje muri demokarasi niko bigenda ntabwo bareba abake bareba benshi ubwo rero i burundi wasanga abenshi ari abadashaka perezida mu gihe abo mu rwanda benshi ari abamushaka ariko nkaba ntabikonfirma kuko ubu ngubu tutarareba neza niba ari abenshi kuko mu rwanda babishaka tuzabanza kujya kureba mu nteko tubifate dutyo nk'uko mubivuze ariko nanone dushingiye ku mateka y'u rwanda dushingiye no ku muco wa demokarasi cyane cyane wo gusimburana ku butegetsi bw'igihugu igihugu cy'abatuye igihugu bose eh, nta kurobanura musanga umunyarwanda ndavuga umunyapolitiki ubwe umuturage usanzwe isomo yakwigirira kubera mu burundi ni irihe ngo tubisorezeho Ah, kubera mu burundi njyewe mbona abantu baba bakwiye kuganira cyane cyane ikintu cya mbere na mbere ni uko abantu baganira ku bibazo biba biri aho ngaho muri burundi njyewe mbona batarafashe umwanya ngo babiganireho ari nayo mpamvu bagiye mu mihanda tukumvikaniyeho mu gihe twebwe mu rwanda imitwe ya politiki iraganira ikibazo cyaba kiremereye tushobora no kubona ukwezi kose twananiwe kumvikana ariko byibura tuganira njyewe isomo mbona ni uko abanyapolitiki baba bakwiriye kuganira ku kibazo buri wese akisanzura kugeza igihe bafatiye umwanzuro mwe muremeza ko ibiganiro bikorwa ariko hari abatavuga rumwe na leta y'u rwanda basanga ibyo biganiro muvuga madamu mukabunani nta bihari ahubwo bikorwa hagati y'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr inkotanyi n'andi mashyaka bavuga ko akorera mu kwaha kwayo abo abavuzi byo mu kwaha ngerengera ko ari abatazi neza ukuntu ibintu biba bimeze ariko haza mu nama urugero rwe- rwa forumu ihuriro ry'imitwe ya politiki mu rwanda bo bayibera abahamya kuko tugira impaka hari n'igihe dusohoka nta n'ikintu twumvikana kubera ko tuba twananiwe nyine kumvikana kubera ibitekerezo bitandukanye Ubwo rero ibyo baba bavuga ntabwo ari byo rwose ntabwo ari ibyo abantu baraganira kandi bakagira ikintu bahurizaho ni nacyo cyabuze mu rwanda kera abanyapolitike ntabwo baganiraga bahuriraga mu kurwana gusa nta wahura n'undi ngo baganire bungurane igitekerezo ndabashimiye reka dusoreze kuri uwo muco wo guteza imbere ibiganiro bya politiki byatuma amahoro na demokarasi bishinga imizi mu bihugu ndabashimiye cyane madame mukabunani christine umuyobozi w'ishyaka rya ps imberakuri ryemewe n'amategeko y'u rwanda murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza muri iki kiganiro turatumira kandi bwana frank mwine ni impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga ari i londres mu bwongereza bwana frank mwine kuba ishyaka rya fpr ryarasabye perezida kagame kwitegura gukomeza kuyobora u rwanda bityo rikaba rigomba gusaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga ku bwanyu mu mategeko na politiki icyifuzo nka kiriya mucyakira muti Ah, urakoze etienne iyo urebye ibibazo bya politike n'amategeko hari aho usanga amategeko akunda kuganzwa cyane politiki ikaba ariyo ikora ariko nta gitangaza kuba ishyaka rya rpf yasabaga ko perezida kagame yongera aki- akitoza kuko bimaze igihe bamwe muri iyo shyaka ubona ba- bavuga ko ah, perezida abantu bamukunda n'iki byose ko yagombye kwiyamamaza kongera aka- akaba perezida nyuma ya, ya manda ye uyu ngubu arimo ya kabiri ariko n'amashyaka yandi tubona ashamikiye kuri rpf niyo yabanje kubisaba ngira ngo uzi ko agitorwa ahubwo byarasangiye bati itegeko nshinga ryagombye guhindurwa ngira ngo ni minisitiri ushi- ushinzwe umutekano ubu ngubu niwe wavugaga ati tureba nta kibazo ko umuntu yagomba gutorwa ko n'ahandi babikora Ah, ariko uravuze uti amategeko arabyemera yego frank mwine aho niho ikibazo kiri kuri ayo mategeko ariko nakibaza ku bundi buryo kuba itegeko nshinga ry'u rwanda ririho ubu ryaratowe muri bibiri na gatatu perezida wariho ari we ukiriho ubu bivuze iki kuba mu myaka irenze gato icumi ishyaka rye ryasaba ko itegeko nshinga rihinduka Ah, Etienne ibintu biri mu karere muri rusange ubona abategetsi bariho bafite impamvu bashaka kwiyongeza za manda no gukomeza kuyobora nyuma ya manda zabo amategeko aba yateganya uravuga uti ese bivuze iki icyo bivuze ni uko mu by'ukuri ni nk'uko burya Etienne ah, ubu ngubu aho bigeze ni nk'aho umugore yaba atwite akajya mu- muri sikaneri bakamubwira ko umugore azabyara umuhungu cyangwa umukobwa ariko kuri abandi bakavuga bati mirongo icyenda n'icyenda ku ijana sikaneri ishobora kwibeshya ubu ngubu aho bigeze ni ukuvuga ngo politike aho igeze mu rwanda ni ukuvuga ko perezida kagame ah, ishyaka rye rishaka ko asubiramo kuyobora igihugu urumva bagakoresha abaturage bati abaturage baramushaka uretse ko nabonye ko n'aba- na perezida yavuze ati abaturage bamwe barabahatira ku- gushyigikira no kwandika kugira ngo bavuge ko perezida bamukunda n'iki byose ariko ikibazo aho giteye etiyeni ni ukuntu nyuma y'amatora uko bigenda urabona hari abantu mu rwanda ubwabo bacecetse badashaka ko perezida yongera kwitoza abo ngabo rero ijwi ryabo ni ritoya cyane ariko hari abandi bari hanze abo bantu bari hanze ni benshi cyane ngira ngo rpf itagomba no kwirengagiza nubwo bavuga ngo abaturage mu rwanda bose barashaka ko perezida yakongera kwiyamamaza ariko abantu bari hanze umuntu yakwibaza bati "Se, kuki abo bantu bari hanze badashobora kujya mu rwanda nabo bagatanga ibitekerezo byabo nk'uko ubu ngubu abari mu rwanda babitanga mwe bwana frank mwine mubonye uburyo mutanga igitekerezo cyanyu ariko nanone ngaruke ku bijyanye n'amategeko mu gihe ubu abaturage barenga miliyoni eshatu basabye inteko ko yahindura itegeko nshinga ishyaka riri ku butegetsi rya fpr ubwaryo rigasaba inteko ko yahindurira iryo tegeko nshinga ni ikintu abaturage basanzwe ari ababyifuza abatabyifuza ni ukuvuga ko igihe cyose abantu bahaguruka bati turashaka ko rihinduka abadepite n'abasenateri bahindura itegeko nshinga tiyene itegeko kugira ngo rihinduke hari uburyo rihinduka itegeko nshinga rirabiteganya uko amategeko agenda ahinduka n'impamvu ahinduka abaturage iyo babisabye baravuga ati bashaka ko itegeko rihinduka kuko mu itegeko mu ngingo ya kabiri y'iri tegeko nshingano ubwaryo baravuga ngo ubutegetsi buturuka mu baturage nyine ikibazo ntabwo ariho kiryewe ikibazo se koko abo baturage bavuga ngo barashaka ko itegeko rihinduka ese koko barashaka ko rihinduka icyo ni ikibazo ikindi rero ni ukuvuga ko ese perezida ko avuga ko adashaka ko manda ye bayongeza ese koko nawe ibyo avuga ni ukuri kuko etiyene ibintu biri kubona umuntu iyo ukurikiranye ibintu biri mu rwanda urabona ko umuntu yajya muri gereza akavuga ati abanyururu umuntu ufunzwe burundu aravuga ko perezida kagame amukunda ko ashaka ko yongera akiyamamaza akazitoza urumva hari ikintu mbona cyangwa abandi bose babona ese koko ibyo ngibyo bivugwa ni ukuri hari ubushake hari urukundo cyangwa ni politike ishingiye mu kubeshya no kubeshyanya ibyo niko mbibona ariko mu mategeko igihe cyo navuga mu mategeko rushobora kuba mu itegeko itegeko nshinga ntirihinduka itegeko nshinga rirahinduka ni nk'uko ubu ryarahindutse iri tegeko si ryo rya mbere abandi bakabashaka ko rishobora no guhinduka ni nk'uko wakuta itegeko nshinga ryose ahubwo turihinduye ntiwavuga rero ngo ingingo imwe yonyine niyo itemewe guhindurwa mu itegeko nshinga kuko itegeko nshinga ntawe rivuga ko iyo ngingo idahinduka ahubwo abantu bari kuvuga ngo ngo manda ngo iyo ukurikiranye abantu bavuga ngo baravuga ngo ngo ahubwo manda ushobora kuzongeza ubona ko ushobora kongeza umuntu none iyo wongeje manda ukayikura ku myaka irindwi n'ubugerekanya cumi n'ine uwo muntu we ntabwo ashobora kwiyongeza kuva kuri irindwi akagera kuri cumi n'ine so logike abantu batanga bavuga ko itegeko ridashobora guhinduka ntabwo ariyo mbasabye se gusesengura frank mwine kuri icyo kintu mugira muti hari ikintu mugira muti ni politike ishaka kuganza amategeko iyi politiki ku munyarwanda usanzwe n'amateka u rwanda rwanyuzemo avugwa cyane asubirwamo mubona musesenguye ifasha iki umunyarwanda aho buvuze ijambo ryiza etiyene amateka y'u rwanda tuvuyemo ari nayo abantu bitwaza bamwe bakavuga bati perezida kagame ategetse neza kubera iyo mpamvu turashaka ko akomeza ariko amateka ntabwo atangirira kuri perezida kagame u rwanda ntabwo rutangirira kuri perezida kagame u rwanda rwabayeho imyaka tutazi ni ukuvuga ko rero iyo urebye amateka dutangiye muri za tubonye indepandanse yacu muri za mirongo itandatu uzi ukuntu kayibanda yagiyeho nawe avuga ko kugeza muri za mirongo irindwi ashaka guhinda itegeko nshinga nongera ngo yavuga ko abaturage bamukunda n'ibindi bihugu mu karere ko bashaka gukomeza icyo gihe habaga amashyaka yabaga atandukanye abanyamerika icyo bitaga east and west cyangwa uburasirazuba n'uburengerazuba ugasanga kayibanda nawe mu bintu byamukuyeho yashaka guhinda itegeko nshinga kugira ngo akomeze habyarimana ibyabaye nabyo urabizi ko kuva mirongo irindwi na gatatu baramubwiraga bati nyaboneka abantu barashaka ko hajyaho amashyaka menshi aza kuyashyiraho ariko rpf bavuze bati abanyarwanda bashaka gutaha habyarimana ati igihugu kiruzuye ni nk'ikirahure amazi ushyizemo ashobora kumeneka ibyo habyarimana iyo aza kuba yarabibonye kuko burya habyarimana abantu baramukundaga izaminasiyo zabaga mu rwanda animasiyo y'abantu bo baririmba tuzagutora ijana ku ijana iyo habyarimana aza kubera icyo gihe akavuga ko imyaka ategetse ihagije agashyiraho amatora ari mu kuri abaturage bakitorera akemera ko n'abanyarwanda icyo gihe ari nabyo ngira ngo efuperi ivuga iti twebwe kugira ngo dutahe mu rwanda dutangize intambara ni uko twabonaga ko nta yindi opsiyo ari gukora intambara urumva rero icyo kintu abantu basa nk'aho byibagiwe amateka y'u rwanda bakayatangirira muri nayintini nayinti mirongo icyenda cyangwa mirongo icyenda na kane yewe ahubwo ndavuga ngo etiyene ayo mateka y'u rwanda cyangwa ibyo byiza by'u rwanda perezida kagame bamushimira kuba yarakoze nibyo abantu bagombye gushingiraho bamusaba ko perezida yagombye kuvuga ati igihe kirageze ko n'abandi bayobora kuko arapiyafu ifite ubuyobozi rpf ifite abantu b'abahanga rpf ifite abantu mu by'ukuri bari bamaze igihe bari kumwe na perezida kagame bamuha ukuntu akora nta mpamvu rero abantu baba rpf bavuga bati nta wundi ushoboye ni nacyo gihe kintu navuga nicyo nicyo kintangaza kubona muri rpf abantu bose bahagarara bati nta wundi ushoboye uretse perezida kagame nicyo kintu kibazo njye mbona rpf nk'ishyaka gifite kandi ariko n'igihugu gifite muri rusange murakoze cyane bwana frank mwine mbere y'uko nsoza ikiganiro tugiranye nagira ngo muterere amaso mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda ishyaka riri ku butegetsi na bamwe mu banyarwanda barasaba ko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo perezida abone manda ya gatatu mu burundi hakurya y'u rwanda abaturage bagiye mu mihanda biyama ko perezida atakora manda ya gatatu na gato ko babivuga mugereranije murabona iki kibazo kiri mu burundi mu rwanda baracyumva yes etienne mu rwanda baracyumva aho bose vuga uti mu rwanda bafite uburyo bwo kugaragaza ko bacyumva nk'uburundi ko bacyumva niho hari ipfunwe hari ikibazo kuko mu burundi iyo urebye abaturage baravuze bati hari abavuga bati kuko burya nubwo tuvuga ngo abantu bajya mu mihanda ariko hari n'abandi bakunda nkuru nziza inkuru nziza baravuga bati perezida nkuru nziza turashaka ko akomeza agategeka ngira ngo bagiye no mu rukiko uzi ko bagiye no mu rukiko urukiko rurabyemeza ko mu by'ukuri perezida nkuru nziza itegeko nshinga ritamubuza nubwo ategetse imyaka icumi niko urukiko rwabivuze abanyarwanda ikibazo bafite ni kimwe etiyeni urabona bose abantu bashaka ko itegeko ridahinduka bari hanze nta muntu uri mu gihugu ni uko abaturage barimo mu gihugu nibo bavuga ngo turashaka ko itegeko nshinga rihinduka ariko se kuki abo bantu bari hanze badashobora kugenda nabo mu rwanda kugira ngo ibitekerezo byabo babe ariho babitangira icyo ni ikibazo nagombye kwibaza kugira ngo ishyaka nka efuperi yagombye kwibaza ariko imbere mu gihugu barimo twavuga nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rya bwana frank habineza urakoze etiyeni frank habineza ariko iyo ukurikiranye ukuntu anavuga yewe ntafite icyo bita puresha ntafite ukuntu asobanura ibibazo cyangwa ko itegeko impamvu itagombye guhinduka iyo urebye frank meza aravuga ati tuzajya mu rukiko twifashe na east african community ni east african community n'iyanga tuzahita twemera ko ariko bwana frank mwine imbere mu gihugu naho barimo twavuga nk'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana frank habineza twavuga umuyobozi w'ishyaka rya ps imberakuri metre bernard ntaganda birumvikana nta mubare wabo uzwi ariko hari n'abanyarwanda bandi batasinye batashyize umukono ku nyandiko zagejejwe mu nteko ishinga amategeko bashobora kuba batemera ko itegeko nshinga ryahindurwa mubivuga mute frank habineza na ntaganda ndeba nka ntaganda afite uruhe rubuga rwo kugaragaza ibitekerezo bye ngira ngo yagiye gukoresha ejo bundi niko nakurikiranaga amakuru avuga ko yagiye gukoresha na sare iyo sare barayimwima ku buryo ikiganiro gikoreshereje iwe mu rugo ikindi bernard ntaganda ishyaka rye ryashyitsemo ibice ni ukuvuga ko igice cye gikenewe icyo ni ikindi kibazo uravuga uti rero frank habineza frank habineza imvugo ye ari muri forumu ariko n'imvugo iyo yumva ntabwo imvugo yo ifite puresha ishobora guhindura baravuga ati nagiye mu rukiko nitugera mu rukiko urukiko ruzemeza tuzabyemeza yesi mu rukiko nibyo ariko urumva wambaza gute se ibyabaye mu burundi kuko no mu burundi urukiko rwarabyemeye ariko abaturage baravuze kuko izi nkiko z'ibi bihugu etiyeni nta hantu zishobora guhindurwa ku bitekerezo byafashwe na leta biragoye cyane urabibonye no muri senegali urabibonye no muri muri kenya no mu rwanda rero biratangaje ko ushobora gusanga ko urukiko rushobora kuvuga ko guhindura itegeko nshinga binyuranyije n'amategeko kandi efuperi nk'umurongo wabifashe mu bantu mu bacamanza bamwe bari bari no muri iyo ritiriti cyangwa umwiherero harimo na minisitiri w'ubutabera ari minisitiri w'ubutabera ari nawe uvuga ngo kuko muri iyi minsi ni uvuga ko itegeko nshinga rigomba guhinduka mbwira se urumva ko opozisiyo cyangwa amashyaka anyuranyije n'ibitekerezo bya efuperi ari hehe nangahe afite ubuhe bubasha afite izihe ngufu
frank mwine icyo kibazo nkibajije ku bundi buryo isomo mubona abanyarwanda abaturage ubwabo n'abayobozi bigira ku bibera mu burundi muri iki gihe ni irihe mwatubwira
muri rusange yewe ikintu kiri kintangaza etiyene ni uko muri politike nta masomo abantu bigamo nta masomo kuko iyo urebye ukuntu abantu bavuga bati impunzi nyinshi cyane zivuye mu burundi ziza mu rwanda kubera ko abantu bigaragambya kubera nkuru nziza ariko nkuru nziza ntabwo yanzwe n'abarundi bose hari abantu badashaka nkuru nziza yesi birumvikana ariko hari n'abashaka nkuru nziza icyo rero ikibazo cyavuga ngo isomo abantu bagomba kwigamo irihe ni uko nta muntu kamara mu ishyaka nta muntu kamara mu gihugu ni ukuvuga ko abanyarwanda bagombye kumva ko ku bwiza bw'igihugu ku bwiza bwa rpf ku bwiza na perezida ahubwo ku bwiza bwa perezida kagame burya yagombye kuvuga ati mu by'ukuri ubu ni igihe cy'uko umuntu yashyiraho undi muntu ishyaka rigashaka undi muyobozi kugira ngo ibiri mu kuba mu burundi bitazaba mu rwanda kuko no mu rwanda abo ngabo tuvuze batamushyigikiye ntawe uzi ko bazajya mu muhanda cyangwa uburyo bazakoresha niba koko ishyaka rimaze kubyemeza cyangwa n'urukiko ejo bundi tuzumva ko urukiko rwo rwa